Yes, yes, sure, I go by the name Demi V. Right now, you're rocking with DJ Venza, number one.
Sem rapino pra vadar My mama used to tell me Make I dey walk am help Depend on nobody Odu alole show Omi na mo jo to mala Nobody can sell Now why I dey walk hard oh, So I go ball hard oh, yeah Story of my life history. My journey to the industry, yeah. But belle too plenty, but I gallant, cause Oluwa cover me. Belle down my long goody, cause time wait for nobody, yeah. Sure you dey feel me so high, so you got to wake up, well. Them dey pray make I follow, but my blessing dey follow me, yeah. We know dey borrow, see the boy as he dey fresh and clean, yeah. Do you remember the boy when he no get the shish? Do you remember the boy? Àsìkò ní gbogbo nǹkan láyé. Bàbá rẹ̀ pray make you bless my way. You got to be ready, who's expecting it? Ọmọ ìyá Adébọ́lá o. Ṣé inú màá hope never die o? They say the good die young and the bad live long. Charlie, you have to be a lion or they eat you up. Ọ̀rọ̀ mi bí òwe ló jẹ́, everybody ló wà lójú ẹ̀jẹ̀. Eh, Stone in my heart, blood in my eyes. yeah. Brother, I dey tell you say, for you to be a man, you have to want with the devil. You have to die with the devil. You have to live with the devil. In your mind, be a man. Wine with the devil. Die with the devil. And you can make this heaven in your mind. In your mind. In your mind. Oh. In your mind. All happens in your mind. Show you my hope never die. They don't know, they don't know. Why I like today my son. Why no they like today bother nobody. Why I like today my own. They don't know, they don't know. Why I like today my son. Tí ojú ti pọ́n rọrọ, my brother, my own na my own. Yeah, yeah. Syphilis na him cause problem. Hate on me, I dey bad on them. See as my matter dey worry them. Wetin you no know why you wan condemn? Na beg I dey beg oh, oh, oh, oh, oh. Please don't judge me, and I won't judge you. See me tell you say, for you to be a man, you have to wine with the devil. You have to dine with the devil. You have to be the devil in your mind. Be a man, wine with the devil. What if I say you be my own manager? Omo, you dey totori me one time. Mona Lisa, see the way you whine now. Fiba Jojo, eh, ah. My love for you no be African time, oh. Omo, make I give you one time, oh. Omo, then I see the way you whine, oh. Fiba Jojo. La, la, la, la, ti do. Me go, la, ti do. Shall you go, follow me go? Omo, I go higher, you do. Higher, you. La, la, la, la, ti do. Me go, la, ti do. Shall you go, follow me go? Omo, I go higher, you do. Higher, you. ọmọ mi ò fọ́ gbàgbé kárí ọlọ́d make we go male mi à no go run away mi à no dey jones gbàgbé rere come another day me and my shawty want to go and play our love no go go astray ọmọ wa lọ fọ ara mi. other day. Show you, you know, say me, I'm here to stay. Them even know they fade away. Mo bono, can't stop, naga to move on. Haters, naga to prove on. Right on, say I got my goons on deck. Showtime, I got my groove on. Chop, chop, chop, chop, chop, back on. Imagine day, mo today, me I don't come. Suru, suru, lady. You know, say Papa no dey fake it. We need the division. We came, we saw, we conquer. Oluwa see they cover me. Where do still they enter? I am the light at the end of the tunnel. Omo no go die, make I clear them. Omo don dey pop, don dey feel like they. Omo no dey even dey see them. Omo no be able to be careful. Omo dey see when when he dey cap. Omo na vibe. Omo still dey kill them. Omo no be any them dey down. Chop chop tell chop one back up. If I today, mo today me I don come. Suru suru lady, you know say bad man no dey fake it. Shine on my hope never die. Come here, baby.
Session, I go by the name Demi V. Right now, you're rocking with DJ Benja.
Shine on my hope never die. Come here, baby. How I get today? Everything perfect. Oluwa show us the way. See nobody perfect. Suru suru lere. Oluwa gbé mi lékè. Olúwa bá mi ṣe, Olúwa bá mi ṣe, Batman no go seke. Sùúrù sùúrù lérè, Olúwa gbé mi lékè. Olúwa bá mi ṣe, Olúwa bá mi ṣe, Batman no go seke. Olúwa gbé mi lékè. Sùúrù sùúrù lérè. Ah, sùúrù sùúrù lérè. Mercy, blessing follow you. Aye. Ripper no go go by you. Aye. Little effort, bigger result. Aye. Aye. Aye. EFCC no go reason you. Aye. Moto no go jam you. Aye. Karishika no go see you. Aye. Aye. Aye. Baba make me a bigger man. Bigger man. Give to the needy man. Needy man. I want help my fellow man. Fellow man. Aye. Versace for the naked, oh, eh. Shawarma for the hungry, oh, eh. Champagne for the tasty, oh, eh. Ah, eh, eh. Ọ̀nà àlà, ilẹ̀kùn wá ṣí fún wa. Ṣé ìsídà ti rábà? Igbó tọ́jú gbogbo wa, ò tọ́jú gbogbo wa. Ọ̀nà àlà, ilẹ̀kùn wá ṣí fún wa. Ṣé ìsídà ti rábà? Igbó tọ́jú gbogbo wa, ò tọ́jú gbogbo wa. Sùúrù sùúrù lérè olúwa bá mi lékè olúwa bá mi ṣe olúwa bá mi ṣe batman no go fake.
Popo de popo.
ọmọ ìyá dédọ́lọ́
This is one DJ. You don't want to fuck with ọmọ the versatile DJ Benza. Hotter than fire.
Take over my heart, take over my soul. Never letting go, oh no, no. eh. Take over my life, take over my home. I just wanna let you know, I don't know. eh. Ah, eh, eh. Forever in my heart, forever in my soul, in my soul. eh. Ah, eh, eh. Forever in my heart, forever in my soul, in my soul. Hey. Ìwọ nìkan lọmọ tí mo fọ́ fún, ọmọ tí yóò wẹ̀ tó ń dán. Tó bá fi mílẹ̀, mo máa dákú. Mo ṣàtìmọ̀ bó forget, oh Your heart I protect, oh Baby, no regret, oh Say my love not correct, oh Baby, no forget, oh Your heart I protect, oh This no fever But that your love just dey make me dey mire Tell 'em say na fire for fire Nobody wey go fit put us under, fit put us under Iwo, iwo, iwo, iwo ọmọge mo fa o mo pariwo tell me what you want in gangan mi i no go didi láyé o. ìwọ ìwọ ìwọ ìwọ ọmọge mo fa o mo pariwo tell me what you want in gangan mi i no go didi láyé o. Ah, eh, eh, forever in my heart forever in my soul in my soul. Eh. Ah, eh, eh, Forever in my heart, forever in my soul, in my soul. Hey. Take over my heart, take over my soul. Never letting go, oh, no, no. Hey. Take over my life, take over. oh. Just wanna let you know.
àní kẹ́ máa gbé fún dj fẹ́nsà mo rò pé ẹ ti gbọ́ sá tó bá fẹ́ kí kò tẹ̀ fún tó bá fẹ́ pé kò fẹ́ fún yẹ ṣe boy ọmọ bankole yìí i'm hanging out with the baddest dj fẹ́nsà the remix.
Yeah. People just dey do like say they know the shit. People just dey do like say they know the breathe. Oh. People just dey do like say they get superpower. Them. People just dey do like say they know the weak. Oh. Ah, nobody want it so where you know the reap. Oh. Everybody is a motherfucking hypocrite. Oh. Yeah. Everybody is a motherfucking hypocrite. Oh. Everybody is a motherfucking hypocrite.
People just they do like saying I them be Jesus. People so wicked but they so religious. Who they calculate, you know they show the figures. Who they demonstrate, where they run, leave us. People to complain but they fear to speak up. You don't want to die but nothing to live for. Christian and corrupt, no supposed be mixture. Real Musulumi, no supposed they teeth drop. Real talk, no be fight, rara. Everybody get the fault for inside matter. When they talk human rights, we no respect her. Who are we to crucify the homosexuals? Most of una done they involved from time, but no be anybody business who you want climb. You dey form gentleman when we dey with you, but you go still go home beat your wife to soup.
People just dey do like say they know the shit. People just dey do like say they know the breathe. Oh. People just dey do like say they get superpower. Them. People just dey do like say they know the weak. Oh. Ah, nobody want it so where you know the reap. Oh.
Roto. Yeah, I'm stuck. But last, last, I go yan. Soro, soro, la wa. Kenu man takuwa. Abba, brother, bro, long takula. The city by pupo, when it got takuran. Wọ́n ṣe ti dá wọ́n lójú pé máa rọrùn wọ̀. Tó jẹ́ ń pẹ́ ṣẹ́ kan náà lájọ tọrùn bọ̀. Àbí tẹ́mi fi kí ló rí sí religion yìí. Yeah, religion made us and broke us. Gbogbo wọ́n sí tẹ́fí lọ mí ní máa jó pọ̀. Ṣé lọ sọ pé mo ní ṣínà if I'm focused? Bọ́n ṣe sọ pé mo máa rọrùn wọ̀ if I go church. Ṣé pé mi ni mo ní mi ò fẹ́ wọ suit and tie? Tọ́ba tún fi ṣàdúrà mo máa tún tàkà ẹ̀. Báyìí kan dé visit me like say you dey the plan. Ìwọ́n tó ní pali ṣe yàtọ̀ sẹ́ni tébí ń pa.
Me I no be Christian, no. me I no be Muslim, no. me I be musician, no. me I still believe in God. Oh.
If I no get this money, shey you go wait. If I no get this motor, shey you go stay. As I dey work, baby, no dey complain. As I dey hustle, baby, no quick cooperate. If I no get this money, shey you go wait. And if I no get this motor, shey you go stay. As I dey work, baby, no dey complain. As I dey hustle, baby, make we cooperate. Ṣùgbọ́n mo tó bá ṣe dáadáa, ṣóun ló máa wọ Gucci. Bébí tó ṣe dáadáa ó máa ja ẹ miami ṣe steady on my grind every day ṣe bí ọ̀nà for the monday any which way na way my baby don go away. You know that everything I do, I do it for you. Oh, yeah. And me, I don't do anything just to satisfy baby me. Oh, yeah. So you gotta know, baby, I'm a busy man. No one laughing short, come on, girl. I got your back if you got my back too. So baby, just a pray for me. If I don't get this money, share you go wait. If I don't get this money, share you go stay. As I dey walk, baby, no dey complain. As I dey hustle, baby, make me complete.
If I don't get this money, she love my Japanese. But I won't make it straight. Before Tari start to tackle. Now money they ginger lebu. Everything I do, I do it for you. Even if you bad, I'm a man, God don't pay, girl, I'm ready to borrow for you. Oh shit, oh shit, oh At me, stay back now I'm not fine Because if you don't get this body, I don't If go I back.
don't get this money, shey you go wait. If I don't get this money, shey you If go I stay.
don't get this body, shake As I dey walk, baby, no dey complain. As I dey hustle, baby, make we cooperate.
Make it a dream If I don't get this money, shey you go wait. And if I don't get this money, shey you If go I stay.
don't get the light As I dey walk, baby, no dey complain.
Solo na you wise pass, solo na you flex pass. oh.
This is one DJ you don't wanna fuck with.
Solo na you sing The pass, versatile DJ solo na you Benson.
ball pass.
Hotter than fire.
I want to live my life just like King Solomon. Make I be like King Solomon. Make I dey ball like a King Solomon. I want to live my life just like King Solomon. Make I be like King Solomon. Make I dey fly like a King Solomon. Solo, solo, solo no dey fear nobody. Solo no dey sign nobody. Solo dey ball pass me anybody. Solo, solo, solo no dey fear nobody. Solo no dey sign nobody. Solo dey ball pass me anybody.
Solo Manata, Solo Namon is better. Solo Mr. Okona, Okona, Solo na big Bola. Solo Manata, Solo Namon is better. Solo Mr. Okona, Okona.
Bọ́tí nínú bàyẹ̀nu wa, ó ń bẹ nísìnyí o. Fìrànàláìsà, fìrànàláìsà gbọ́ngàn. Bọ́tí nínú bàyẹ̀nu wa, ó ń bẹ nísìnyí o. Ìkùmọ̀dánáìsà, ìkùmọ̀dánáìsà. Sọ̀rọ̀ náà yí bad pass, ọ̀sọ̀rọ̀ náà yí pray pass o. But you no know, eh. Sọ̀rọ̀ náà yí sing pass, ọ̀sọ̀rọ̀ náà yí go love pass. Ooh, uh, I want to live my life just like King Solomon. Make I be like King Solomon. Make I dey body like a King Solomon. I want to live my life just like King Solomon. Make I be like King Solomon. Make I dey fly like a King Solomon. Solo, solo, solo, no dey fly.
Come for the money, she down for the dough. But I give her the loving. Claim me say she no go ever go. Baby girl, don't you ever worry. I'm on you go wait till I blow. Oh oh, I'm gonna do true how they claim you so. Ah yeah yeah. I for like to buy you Bentley. I for like to take you shopping, and I for like to buy you Fendi. I for like to. Yeah. I for like to buy you Gucci, and I for like to take you places. But baby, please make you take time easy. Ah yeah. yeah ìyáàrí owó ló ṣòjóró owó ló ṣòjóró àlówó ló ṣòjóró. yeah. baby i'm sorry owó ló ṣòjóró àlówó ló ṣòjóró olówó ló ṣòjóró. baby i'm sorry owó ló ṣòjóró owó ló ṣòjóró àlówó ló ṣòjóró. yeah. baby i'm sorry owó ló ṣòjóró. Olówó ló ṣòjòrò, olówó ló ṣòjòrò.
love some money, oh. Kere, oh, kere, oh. No leave me, my baby, oh. Girl, I love you already. Your DM full of some money, oh. You be the baddest, baddest, yeah, you be the modest. I see the high to your highness. Ah, oh, you know you're the flyest, finest. Ọmọ mi ò lágbájá, kò ní dákọ̀ máa bá mi jà. Ọmọ ẹlẹ́jẹ̀ kan wà, ọmọ ẹlẹ́jẹ̀ kan wà. Oh, yeah. Come for the money. She down for the dough. I want float. I just see me so I know the rush, oh. She say I know the rush, oh. Now she eating, I ain't go flush, oh. How much oh she like oh. Cut your coat here according to your size. I be sure you prefer oversize. It go take before you realize. Every man should get your size up. You know every man should get your size up. Out of your eye. Free. Somebody shy and somebody high. Mm. Jeje. Somebody other make the tricks multiply. Yeah. Jeje. Oh, I do like it like you forget your sorrow. Mm. Jeje. Cause today now your day we go drink as he like. Come on, we go drink as he like. Come on, we go show you we go high. Oh baby, please me, please me, put my body hustle. I'm a gonna make you hook up for hydro. You know my hope never die. You know my hope never die.
I dey pray say my hope no go die oh. Now why I tattoo am for my hand oh. Ọlọ́mọge you dey make me high oh. Oh baby baby kódà dey my right.
We go ride as we like, bend as we like. Now Lagos we dey for the cops, I go hide. Drink as you like, but tonight is the night. Tonight is the night, I go take off your pants. Ha! Jaye like not tomorrow. Ṣùgbọ́n máa lọ yàwó Jaye cause no be must o. Everything we use no be borrow. Forget your sorrow.
Somebody shy and somebody high. Mm. Jeje. Somebody other make the drinks multiply.
Shadow.
Jeje. Oh, I do as you like it, forget your sorrow. Je- Jeje. Cause today now your girl go drink as you like. I'm on go drink as you like. Come to me, be the mother.
It's fancy once again. And baby talk say I go hammer. If I buy Ferrari, I go buy two. Same girl from the come up, come up. She dey for my body like a tattoo. Fine guy from Ibadan. I'm making money, all the girls want to pana. Sure guy from the bottom. Now we celebrating, all my guys just admire. I'm a mama low liar. Lessons they on repeat. I want to be lonely, yeah. Friends see that low shade. When we say we making money, my bella they think we crazy. Plenty, plenty, plenty money. All my people feel alright, yeah. When we say we making money, my bella they think we crazy. Plenty, plenty, plenty money. All my people just they high.
You know better go keep to she. Now I dey double my hustle. If I no get this money, make I know wetin cause am. Ọmọ mo máa lọ́wọ́ láyé, plenty money plenty muna. Ọmọ mo máa lọ́wọ́ láyé, kí n fi tọ́jú àwọn òbí mi. Everyday we hustle for the street o, friends dey put up for the pit o. Àwọn oníjọ́ra o, àwọn oníjọ́ra o.
And baby talk say I go hammer. If I buy Ferrari, I go buy two. Same girl from the come up, come up. She dey for my body like a tattoo. Fine guy from Ibadan, I'm making money, all the girls want to pana. Sure guy from the bottom, now we celebrating, all my guys just admire. And baby talk say I go hammer. If I buy Ferrari, I go buy two. Same girl from the come up, she dey for my body like a tattoo. Fine guy from Ibadan, I'm making money, all the girls want to pana. Sure guy from the bottom. Now we celebrating all my guys just admire.
Èdùmàrè ṣorere láyé mi, ebi wọn ló ṣọ̀nà fún Elijah. Màmá mi máa jẹ́ wọn mọ́ láyé o, àbí àmọ́ ṣọ̀wọ́n wọn pọ̀ lọ.
Hey, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody test me. Nobody, nobody, nobody, nobody test me. Baba God do you too much, she no get me I dey feel am. My mama
Shine on my up never die. But this love, she want to lick lick it go go. Oh my God, Ebola. It no be fifteen naira. Atakunmu wape. Sarakunwa lego ba. Èmi àmọ́ wape. mami fakasi mami fakasi ah sai mami fakasi ah e no be fifteen naira atagungu ote sarapu wale goba emi ọmọ ote komi jẹbi indomio ya o komi jẹbi indomio pepperoni indomio spice my indomio yeah. e no be fifteen naira atagungu ote sarapu wale goba ah emi ọmọ ote chacha chacha cha emi ọmọ ote chacha fún wọn ní wọn kàn dá emi ọmọ ote. I go give my people them anything that they wanna. Cha cha cha. Cause I go give it from the front, I go give it from the corner. Cha cha cha. Ah. And then she marry on. And she marry on. And then she marry on. And she marry on. Bobby, Bobby, Bobby.
She too fine, oh, no need for makeup. Ah, Till I die, oh, me I no go break up. If na dream I dey dream, oh, me I no This go is a wake guy up.
by the name Demi V. Right As I dey love you so, baby no go lock up. Yeah, yeah you go love me, jeje. Love me tender. Yeah, you go love me, jeje. Love me tender. Yeah, you go love me, jeje. Oh, oh, love me tender. Yeah, you go love me, jeje. Love me tender. Ah, yeah. Love me tender. Ah, yeah. Ah jẹ́ kí n ṣe gbé bọ́ọ̀rùn bèbí. Bíbà. I love you torí tọrùn, my lady. In fact kò yé mi bó ṣe ń ṣe mí o. Ah, Olómi dákun ra gàbù mi o. Bíbà. Àti kóṣù wa tó yà pa, tó yà pa tó yà pa, ẹ̀sán fáyà wa kò bọ́ta, kò bọ́ta kò bọ́ta. Mo fẹ́ fi ẹ́ ṣayá. It is not a joking matter. Baby, wow, come and be my baby mama. She too fine, no, no need for makeup. No need for makeup, makeup, makeup. Till I die, oh, me I no go break up. Yeah. If na dream, I dey dream, oh, me I no go wake up. Cause I dey love you so, baby, no go lock up. Yeah, you go love me, yeah, yeah. Love me tender. Yeah, you go love me, yeah, yeah.
Mila, Mila. C'est ma hope na bataille. Ancestor. Oh, to find you, no be for makeup. Everlasting love, say me no go break up. If na dream, I dey dream, oh, say me no go wake up. Baby, you see as I dey love you, so baby no go lock up. Yeah, yeah, yeah. She go love me, yeah, Love me tender. She go love me, yeah, Love me tender. She go love me, yeah, oh, oh, oh. Love me tender. She go love me, yeah, Love me proper.
Wait oh, wait oh. Reality done setting. Come on, come on. Ẹlẹ́bà máa kọ aṣọ. Ilé àwádùn ọkọ ní fọ́ṣọ́. Ọkọ ní fọ́ṣọ́. Ilé àwádùn ọkọ ní pọ́nmi. Ọkọ ní pọ́nmi. Ilé àwádùn ọkọ ní sẹ́bẹ̀ẹ́. Ilé àwádùn ìyàwó ni mẹ́ni. Kò ní mẹ́ni. Mo ti find you. Mo ti find you. Everlasting love, say me no go break up. If na dream, I dey dream, oh, say me no go wake up. Baby, you see as I dey love you, so baby no go lock up. Yeah, yeah, yeah. She go love me, cha cha. Love me tender. She go love me, cha cha. Love me tender. She go love me, cha cha. Oh, oh, love me tender. She go love me, cha cha. Love me proper. Never thought I could find a girl like you. That is why I know I'm break up. Ah, Everything about you are pretty fine things. That is why I'm always sorry. Sure, yeah. Mm, such a wonderful girl. Mole for the back on the Victoria. And John say, I will go check it up and insure it. But I'm feeling cold. Got you cold. Feeling the gap in me. Mash it on more. No, you girl, I'm wanting. Tell me what thing I go do to make you blush you. Everything about you, girl, I need to rush it. Give it good, good thing, value my service. You know, true love, I show. Ọtí fáájú lórí bọ́lẹ̀ kan.
Somebody there. So, so, so, so. Let them know. So, somebody there. So, so, so, so. No, let them know. Somebody there.
No leave me hanging. Now no dey say no I keep on. Say you dey look face, say your body dey great, you no know best. Your body mind, somebody there, somebody there. Your body mind, yeah. Just let them know somebody there. Take me away, take me away.
You may be fine, but my heart feel close to you. I'm in love with you. This guy me act a fool, girl. Don't be scared, me I know the bubble you. uh. Girl I cover you, cause I want to marry you. uh. I know the lie I love they blow my mind away. I thank God say you come my way. She want to thief my heart away. See holy, holy and deep holy. In this stormy weather, I will always stand by you. Never letting go, cause I'm deeply into you, girl. I'm in love with you, girl. You feel my heartbeat. Do you even realize how amazing you are to me, girl? I know the light is love, they blow my mind away. Thank God, say you come my way. You want to thief my heart away. See, ole, ole, I keep ole.
ọmọ ìyá Adébọ́lá o. Yes, yes, sure. I go by the name Demi V. Right now, you're welcome with DJ Benza.
Let Number me be your nigga. Vanessa, my gun dey ready, come on, pull the trigger. Now you be the one, I'ma get you the one from you. She be the one from me. If I be song, girl, you're my melody. You're my melody. See the way she said, come on, babe, go keep us. See the no data best. Shooting around the world, and I've never seen a girl like you. Vanessa, my Bébé mi ṣọ́ọ̀kọ̀ lọ́rẹ́ o, kájọ máa rọ́ọ̀kì. Sísí mi ṣọ́ọ̀kọ̀ lọ́rẹ́ o, kájọ máa rọ́ọ̀kì. My Vanessa, do you remember? My Vanessa, you say forever. Baby, I go love you, I no go love you tire. Ah, ọ̀dẹ̀ lè dá wa dúró. Àbọ̀dí máa dàgbà, give everything to me. Girl, you should know, when I'm with you, kò sí ṣòro. Baby, the one, what you the one for me. She be the one for me. If I be song, girl, you're my melody. You're my melody. See the way she said, I'm a girl, you go kill person. Say no data person. She been around the world, and I've never seen a girl like you.
Flyboy music.
Hope never die.
Actress, hold the beat.
You may be fine, but my heart feel close to you. I'm in love with you. This got me act the fool, love me, I know the purple you. Uh, Girl, I cover you, cause I want to marry you. Uh, I know the lie, I love that blow my mind away. I thank God say you come my way. She want to take my heart away. See, holy, holy, I just holy. I need to like this love that blow my mind away. Blow my mind away. This love driving me insane. Driving me insane. She want to take my heart away. See, holy, holy, I just holy.
Baby, oh, baby, oh, baby, oh. I swear to you, baby, me, I want marry you. Feel like you don't judge me. eh. Somebody shall know me. oh. Can you come back, Darcy? Darcy, okay. Back your load, oh, baby, I love holiday. And if you enter what I love, baby, that could call me Leo. Kolo, kolo, kolo, ojeje, yellow, jaw, my papa. And all I say is true. Let me be a fool for you.
The versatile DJ Venza. Hotter than fire.
Anything I do, I want to go talk and die, show Yeah. Everybody know feel like you, no be everybody hate you. My child in me, oh, you make your love. Ayé máa sì kọ́ lọ́dà mọ̀ ẹ̀dá o. Kò sọ́gbọ́n tó lè dá, kò síwá tó lè hù kò sọ́nà tó lè mú tó lè fi táyé lọ́rùn o kò sọ́gbọ́n tó lè dá kò sí wà tó lè mú kò sọ́nà tó lè mú tó lè fi táyé lọ́rùn o kò sọ́gbọ́n tó lè dá kò sí wà tó lè mú kò sọ́nà tó lè mú tó lè fi táyé lọ́rùn o kò sọ́gbọ́n tó lè dá kò sí wà tó lè mú kò sọ́nà tó lè mú tó lè fi táyé lọ́rùn o.
Àrùn ní kílé ẹ̀kú ìyàwó. Bàbá mi ti wí pé kì í máa fòyà o. Gbogbo ohun tó dárò, màmá kọ́ ló ṣẹlẹ̀ o. Tó bá ṣọlẹ̀ fún wa, àbúrú àtàkùnkùn lọ́nà fi kàn ẹ́. Àníkan tó bá mi jàjà yìí, ó ti mọ tẹ́lẹ̀. Ìwà pẹ̀lẹ́ mi ló kó mi o. Kan tó bá mi jàjà yìí, ó ti rí tẹ́lẹ̀. The good things wey I don do dey help me o. Tó bá mọ ayé, ayé á ká máa lọ ó yẹ kó máa ṣọ́ra tó bá ti pè ẹ́ wá jọ̀bẹ̀ o. nígbà tí mo rohun tí bàbá mi sọ tẹ́lẹ̀ o. mo kígbe ta lẹ́ni tó máa wá kó mi yọ.
kò sọ́gbọ́n tó lè dá kò sí wà tó lè o kò sọ́nà tó lè mú tó lè fi táyé lọ́rùn o kò sọ́gbọ́n tó lè dá kò sí wà tó lè o kò sọ́nà tó lè mú tó lè fi táyé lọ́rùn o kò sọ́gbọ́n.
kò sọ́gbọ́n tó lè dá kò sí àjọlẹ̀ o kò sọ́nà tó lè mọ̀ tó lè fi táyé lọ.
ẹlẹta wọnú ààyè láti bọ́ sínú ogun èmi ò mọ̀ ogun láyé o mi ò bá mọ̀ àti múra sílẹ̀ mi ò bá mọ̀ mi ò bá ti má sùn mọ́ èmi ò mọ̀ àwọn àfojú fẹ́ ni máa fìlú fẹ́ ni èlò mo ti gbà ẹ́ kí ni mo ti rà ọ́ anything I do that must to talk to ọ́ àmà wíru wíru ṣèbí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ dem dey downgrade me. naija kìí dáná mo ti dánmọ́ tán-tán. ènìyàn ló ní bí èèyàn lọ́hùn òre bí kọ́kọ́ o. bàbá ti ní kí n má bẹ̀rù kí n má fòyà ẹni bọ̀. dem push me push me make i fall no no never. ojú ti tẹ́lẹ̀ gan ká máa jó ká máa yọ̀ ọ́ lọ́wọ́.
ọbẹ̀ tó dùn owó ló pa Ee, èmi láìkí nǹkan tó dáa Ee, eléyìí gidi gan Ee, ṣe ló jẹ́ kí n sálámọ̀ ee. ọ̀rá di hùn ọ̀rá pè sí dé o ọ̀rá di hùn lélẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ máma ọ̀rá di hùn ọ̀rá pè sí dé o ọ̀rá di hùn lélẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ máma ee. I want to tell your story. I want to tell your story. I want to tell your story. I want to tell your story. 'Cause I've been to the east, west and south. Baby girl, I know she shout. And I want to touch your back, your figure, your thigh, open mouth. Eh, mo fẹ́ débẹ̀, mo ti nǹkan sórí. Mo fẹ́ débẹ̀, mo ti nǹkan sórí o. Aládìhùn ní tí mo máa kú sí. bóyá mo máa délé lélẹ́lẹ́lẹ́ o. mo ti máa lé àfàtà àti ọ̀pá ẹ̀yìn. sista jennifer mama kọ́ mi lẹ́yìn. I don't know wetin I dey do. Eh, sista jennifer ọlọ́jú kan máa dùn. Eh, mo fẹ́ débẹ̀ mo ti kú kan sórí o. mo fẹ́ rọ́bẹ̀ mo ti kú kan sórí o. ọ̀rọ̀ ni o.
Yes, I shall go by the name Demi B. Yes, I shall go by the name Demi B. Right now, you're welcome to DJ.